na adventist world radio voice of hope. our people, we salute una we welcome una come today program how una dey for yonder we don come the middle of the week today we dey talk as our body go take well kampe our sister modupe abu im don balance to bring the message wey dey get for all of us today wey we go take manage our body so that sickness no go carry chair sit down for our body today sister modupe say we wan talk about tetanus this tetanus so eh we don hear many things about am before so make we put our ear make we hear the different things dem wey fit cause tetanus and how we go take know if we get tetanus now when sister modupe talk finish pastor jackson go still continue the word of god today im message na the kind faith wey dey fit save us since we enter this week so pastor don dey build this message one by one dey try to tell us say make we know say god get plan for our life and as we don know say god get plan for our life make we give am our life when we give am our life finish make we know say wahala fit come meet us but even when wahala come make we hold jesus strong make we get faith wey go fit save us today e dey wan show us one man for bible wey e faith save the man so abeg put your ear make you take hear the word of god the song wey we go take end the program say pass me not this song na him when i know say you know as we dey sing that song today if you never give jesus your life abeg give am your life because jesus dey waka pass o oh, as this im word dey come so jesus stand near you make you give am your life so that he go hold you for im hand my name na josephine may god bless you as you dey lis ten to the program. my pipo una well done o oh. my name na modupe abu and dis na di section wey we dey talk about our health wetin we go take do to make ourselves dey healthy how we go take identify certain sickness and how we go take avoid dem run from dem far far so today wetin we wan talk about na tetanus tetanus so na one disease wen e be say bacteria dey cause and dis bacteria sometimes the spores that is the particles of the bacteria naturally dey dey air dey dey the environment but once this bacteria enter the body e dey cause this tetanus so and once e don enter the body dis pus go come develop well well into the bacteria wey go come cause this disease tetanus no dey spread from person to person that is if one person get am e no fit spread am to another person the only way the other person go fit get am na if the spores or if the particles of this bacteria enter the person body how the particles of this bacteria take dey enter the person body the major way take dey enter the person body na through wounds when dey contaminated that is if the person get wound and this wound bacteria come enter inside this wound through germs or through dirty wey enter the wound. so that na the major way when people take dey get tetanus. another way na through injuries like when nail or needle shook somebody. so if these bacterial spores wey dey the environment dey that nail or the needle and e come shook the person tetanus fit enter the person from there the person fit get this tetanus so another way na through burns sometimes crash injuries through these injuries people fit dey still dey get tetanus and then if person get injury when e be say the skin the tissues come dey die the injury fit dey contaminated enough for people to get tetanus so major way generally na through wounds anything wey puncture the skin either because say una burn o or from injury or from accident or from nail wey shook person or from anything wey e be say puncture the skin fit cause tetanus infection. Tetanus no too dey common like that, e dey rare but e dey very serious if e happen. Normally from the period when e be say the bacteria enter the person body to the period when the person go begin dey exhibit symptoms na around three to twenty-one days so maybe around like three days to two weeks or three weeks before the person feel they experience the symptoms of this infection wetin be the symptoms how person go take know say e be like say na tetanus don dey happen number one na the major symptom na lockjaw na im make am sometimes they dey call tetanus lockjaw the person go dey find am very difficult to move the jaw or to open the mouth another symptom na involuntary muscle spasms that is the muscle go dey shake without the person moving it that is the muscles go dey shake by themselves so the hand go dey twitch the leg go dey twitch involuntary muscle spasm and no be only muscles for outside the body even muscles for inside like muscles for the throat muscles for the organs fit dey twitch by themselves so involuntary muscle spasm another one na painful muscle stiffness all over the body the muscles go come dey strong so that the person no go even fit move and e go dey painful trouble swallowing because all the muscles dey dey stiff painful dey twitch dey dey spasm the person no go come fit swallow properly. seizures too fit be symptoms of this tetanus headache fever and sweating. we talk say e no too dey common but we talk say e dey dey serious. most times people dey recover but sometimes too e dey lead to death. so some of the complications of tetanus one na death e fit lead to death if dem no treat am well and immediately. another one na fracture because when the muscles dey stiff so sometimes dem dey press the bone so that dem dey fit dey break the bone So fractures now another complication from tetanus. Then aspiration pneumonia because say the person not go fit swallow well sometimes saliva go come they enter the lungs They cause infection for the lungs when go come cause pneumonia and then difficulty breathing so all these now the complications when fit arise if person get tetanus so we see say not be something when we want get or we want experience therefore prevention now the better pass cure so how we go take prevent this tetanus because not be funny thing at all Number one way na to take your vaccines. Vaccination most people when dey vaccinated against tetanus dem no dey fit dey get this disease and most people when get tetanus na because say dem never dey vaccinated. So make sure say you dey up to date with your vaccination and then also too if something shook you maybe like nail especially the nail wey don dey rust or you get wound when e be say dem no take care of the wound come dey infected make sure say you go hospital go get another tetanus vaccination even if you don vaccinate you before especially for adults for children when e be say their parents vaccinate them up to five years they no need to get another tetanus shot again but above five years and maybe nail shook you when e be say the nail dey rusted or you get wound wey come dey infected make sure say you go take another tetanus shot wound care sometimes we dey take injury take dey play you know sometimes they go say put this thing put that one we go dey put different different dirty things for injuries if you injure make sure say you keep the injury clean putting things like feces saliva dirty or dey wrap am with dirty cloth dey even dey cause bad problems pass the injury itself e fit cause infections and e fit cause infection like this tetanus so so make sure say if you get injury even if na small tiny injury sometimes tiny injury dey come dey big so tey dem dey cut part of the body comot so even if na small injury wash it keep it clean no wrap injury with dirty things no put things for inside the injury when e be say dem dey pick for ground make sure say you keep sand and dirty away from injuries and keep them clean all the time wound care dey very important apply first aid even if na small cut use antibiotics not be to swallow antibiotics without prescription when i say use antibiotics i mean use things when e be say they kill germs for skin like antiseptics things like um, dettol or savlon to take clean injury so that the outer part of the injury go dey clean and then germs no go fit enter once person begin to experience certain symptoms like lockjaw or stiffness make sure say you take the person go hospital immediately especially when e be said the person get any injury for body within the last three weeks of that symptom so this na where we go stop today for tetanus we don talk say make we take am serious and na wetin we go fit prevent and wetin we go fit still treat i pray may god keep every one of us in good health so that we no go dey sick and we go fit serve am with all our body heart and mind in jesus name. so my people we thank our sister modupe abu for everything wey he tell us today so this tetanus so many of us dey think say na only about nail wey shook person or needle wey shook person now our sister don tell us say the bacteria sef eh e dey fly for everywhere so you wey even get sore for body make you make sure say you cover that your sore well you treat the sore well because that bacteria wey dey fly e own fly so if e see that your sore e go fly e go enter inside o oh. when e enter inside e go sit down balance for there like say na him be oga of the place before you know all the things dem wey sister count to today about tetanus go start to dey happen for your body by the time wey you no fit open your mouth because all your jaw e don lock na be say you no go fit chop if you no fit chop hunger go come enter the body hunger go come cause another wahala for inside the body if you look am well well eh the many wahala wey this tetanus dey bring cause o oh, na make am dey fit make people die and this tetanus e simple to treat the injection if they dey even give you sef you no go know say they don give you injection pian e don enter e don finish the injection e no there general hospital sef e go give am to you free so abeg make we take care of ourself make we make sure say tetanus no branch our gate sister don beg us today everything wey sister talk so if we really really look am we go see say tetanus na sickness wey we fit jump pass so abeg make we try for our small corner make we no let tetanus branch us papa and mama make una dey look pikin dem body o oh, because some of these our pikin when dem wound some kind wound nail shook dem for outside dem no go gree tell you quick because dem feel say you go beat dem say dem go play the kind play wey nail take shook dem before you know two three days leg just swell up e don turn to another thing so abeg make we dey watch our pikin dem make tetanus sef no branch where dey dey we no wan talk pass as sister modupe talk am so make i give you telephone number for here you wan talk for the matter you fit call us or if you send us your text message or WhatsApp message. Our address na AWR Studio Annex, PO Box 84, DSC Post Office, Warri, Delta State, Nigeria. I go take am again. The address na AWR Studio Annex, PO Box 84. DSC Post Office, Warri, Delta State, Nigeria. Our telephone number if you wan call us na three eight five. Make I take am again Zero zero nine six six six four five three eight five. You fit use this number send us text message or you fit even send us whatsapp message but if na email you wan write to us our address na awrnigeria at yahoo dot com make i take am again awrnigeria at yahoo dot com we dey wait for your phone call we dey wait for your message make god bless you as you dey lis ten to the program. now we don't reach the time where we go take hear the word of god The faith you go feel safe person and the person for bible where gets that kind faith where be our example today Now be the message where pastor jackson mujagbe they bring come give us beg open your heart take hear the word of god. hear the voice of the lord hear his voice. the Lord will resound forevermore. My people, Unado, na me again, Pastor Jackson Mujagbe. And today, we don't come look together the word of God again. Make we pray. Our God and our Father, when they for heaven, we thank you today because of your love for us. We don't come, make we come hear from you. We pray, say your spirit go guide us and your word go bless us because we pray in Jesus' name. Amen. Today, I want to talk about faith when they save. Faith when they save. If you read the book of Mark, chapter 10, if you read that from verse 46 to 52, now there they can tell us the story of one man, what they called blind Bartimaeus. This man, so they say he did for the road of one of the cities when they call Jericho. One day, Jesus Christ called a waka pass. As Jesus, the waka pass, this man can't hear. Not forget, say he blind though. He can't hear, say Jesus. He they come. And he they pass that road. The Bible tell us, say, as he hears, say Jesus Christ, they pass. Now he can begin to the shout, Jesus, the picking of David, I beg, oh, may you get mercy on me, oh. May you get mercy on me, oh. He begin to shout, he begin to shout, he begin to shout. He say as e dey shout The people, wen crowd jesus plenty people. dey come dey tell am say shut up shut up you dey disturb not dey call the man but the bible say jesus christ come stand as jesus christ stand then jesus christ come say make dem call am come The same crowd wen be say dem dey shout make e shut up so and dem come tell am say oga may you happy o verse forty-nine He say because he dey call you jesus dey call you the bible say bartimaeus come remove his garment run go meet jesus jesus christ come tell am say wetin you wan say make i do for you then the blind man come say my teacher my oga abeg i wan see jesus christ come say go your way your faith don save you your faith don save you you know if you look the life of this man wey dem dey call bartimaeus e no dey different from our own o oh. the thing be say many of us as you dey hear me so we get different kind of problem we get different kind of thing wey be say dey affect our life but when we begin to talk about faith today people dey feel say na just to talk say hey i believe and so inside my mind oh in the name of jesus i don save in the name of jesus this thing don go away but if you look the life of bartimaeus you go understand wetin e mean that kind faith wey be say dey save human being so eh that kind faith wey be say dey fit dey bring healing that kind faith wey be say dey fit dey bring restoration that kind faith wey be say dey bring deliverance that kind faith wey be say e go fit make you dey victorious na the faith wey be say e dey work o oh. No be faith when we say sit down for one place, that's say I believe, I believe. The Bible say the first thing when we say Bartimaeus do, be say as he hears say Jesus Christ they come, he begin to the shout, Jesus, son of David, make you have mercy on me. In fact, the Bible say as a crowd they tell him make he shut up, make he shut up. He say he called they shout more. In short, if you read the one when we say he did for the book of Matthew chapter 20, verse 29 to 34, the Bible come be to tell us say he begin to the shout more. As they say shut up, he called they shout more. Because he get this faith. say jesus christ go fit heal am because of that one he no wan let jesus christ go faith no be just for you to sit down if you really get faith say god go fit solve this your problem god go fit heal this your sickness wey be say you get now so that sore wey no dey go that sickness wey no dey go that thing wey dey do you wey be say be like if e no dey finish make i tell you if you get that faith you go continue to hold on to jesus you no go pray today cut off say ah e not happen make i forget no you go continue to pray Because the Bible says, Bartimaeus continue to shout, Jesus, son of David, save me, until Jesus hear him. He not stop to shout. In fact, the people when tell him, shut up, now the same people when tell him, say, Jesus Christ, they call you. So can't they go tell you, say, this your problem, you e know they finish. You say, na church, you want die put. You say, na Jesus, you want call. This Jesus Christ, they e help you so, you they see and so. Continue to they shout, my brother. Continue to they shout, my sister continue to dey pray because jesus christ go answer one day he go stand and when he stand he go and when he stand he go ask you wetin you want the bible say jesus christ ask this man wetin he want na this man say oga abeg i wan see faith no be wetin e just dey e just sit down no the bible say but bartimaeus he run go meet jesus christ he do something If faith not just sit down, if faith carry action, because he believe say this man go fit help am as he hear pain say the man dey call am, he no dey see o, he start to dey run even though say he no even know, he just dey run to the direction when he hear that voice. You might not know, it might be like if you no know where you dey go but one direction The Bible say, looking unto Jesus, when be the author and I be the finisher of our faith. Now, so the Bible talking for the book of Hebrew, chapter twelve, verse two. He say Make we look to Jesus. Make we look to Jesus. Now that when I be the faith. So, And when you look to Jesus, you follow the sound of his voice. No be about people. You focus on Jesus, you no go fail. The Bible say Jesus Christ say make dem call and come as he hear say na this direction na Jesus Christ dey na there you wrong go even though say you no dey see. That's why the Bible still tell us for that same book of hebrew chapter eleven e say faith no be the things wey be say you see na the things wey be say you believe say go happen even though when you never see am you see bartimaeus e no dey see e no see jesus but e believe say jesus christ wen call am stand dey wait for am even though say e no dey see jesus christ go fit dey waka dey go and e go dey run oh. and e no go know but e believe say this jesus when he call am so he go stand wait for am He run go meet am He no dey see am o oh. na faith be that you no dey see am but you believe faith they work that's why jesus christ tell us, say you see my picking, you go see because your faith don't save you that your faith when they walk, so don't save you i pray today say as you trust god as you hold on to god your faith go save you that faith when we say you get inside jesus say because say you believe say because say you look up to am as the author as the finisher of your faith to say god now you i hold now you i hold i no go leave you until you bless me just like jacob I'm not going to leave you until you bless me, until you heal me. I tell you the truth. Your faith go save you. Because Jesus Christ go look you and he go touch you and that problem go quench. Make we pray. Our Father and our God when they for heaven. Now you be the God when they save us. Help us make we get faith in you. The things when they happen for inside our life, when they make us a fear, when they make us a feel say you not dead there, I pray say you go help us make our faith strong for inside you. So that we feel hold to you. And at the end, you go bless us because we pray in Jesus' name. Amen. so my people, na here o oh, na we draw the curtain for today program we thank all of una wey lis ten we thank pastor jackson mujagbe too wey bring this word of god come give us true true faith dey save person the bible say na faith na we take get salvation no be work wey we do no be anything wey we think say we be na faith for inside jesus na we take get salvation This bartimaeus story for bible na story wey many of us know you know wetin e mean for blind man to dey shout jesus come save me jesus come help me the same people wey e dey tell am make e shut up make e no disturb na the same people na him e come carry am go give jesus because he no even know where jesus dey na people must take am take take am go give jesus for this life eh the people wey dey talk say you no be better person wey no see anything good for you if you waka better waka and your life come straight na dem sef go take their mouth take praise you na dem go follow you go do thanksgiving when god don carry you go up so my brother my sister no dey look people o no dey mind people where you dey go put your eye bartimaeus no mind any person as dem dey talk say make e shut up reach e dey shout more more e shout so sotey jesus hear am you for that your condition you don shout the shout wey jesus go take hear you no be to cry for night o oh. cry no dey move god o oh. na faith dey move god o oh. you don go pray you no see as anna go pray for inside church wey nobody dey the church again wey other people dey drink and dance anna dey pray o you don pray the kind prayer wey god go take know say you ready for miracle all of us get our own problem wey dey worry us but if you no call jesus if you no ask am you no go see solution so i pray say as you hear the word of god today you sef go learn to call god no let any person disturb you no let any person discourage you pray until god answer you and god true true go answer you okay make i give you telephone number for here so that you fit call me o oh, or you fit send me your prayer request like text message or whatsapp message Our address na AWR Studio Annex, P.O. Box 84, DSC Post Office, Warri, Delta State, Nigeria. I go take am again. The address na AWR Studio Annex, P.O. Box 84, DSC Post Office, Warri, Delta State, Nigeria. Our telephone number if you wan call us na 0244 zero nine zero six four five six six three eight five make i take am again zero nine zero six four five six six three eight five you fit use this number send us text message or you fit even send us whatsapp message but if na email you wan write to us our address na awrnigeria at yahoo dot com make i take am again awro nigeria at yahoo dot com we dey wait for your phone call we dey wait for your message make god bless you.